Une radio et jouer gli America. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkundikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi usanza yose nta mazi usanza yose n'amazi meza ahari kumva umuntu ngo aba i kigali atunzwe n'ibi n'ibi bintu bishoboka gutya koko ngo ubu yaba yarwaye inzoka ngo yazikuyehe mu kigali ko haba ubuzima bwiza ubu saya n'amazi abo n'abanyarwanda bidogera amazi mabi banywa iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye arimo itangazo ryashikirijwe na leta y'u Burundi inyuma yaho ubumwe bwa buraya bufata ingingo yo guhagarika imfashanyo bwahora buha leta y'u Burundi turazibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujya gushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi mwaramutse neza thomas umwanya ni uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye waramutse neza frederic namwe muteze amatwi ijwi ry'amerika ndabashoje cyane mwabonye imana ikingura muri kenya ikigo cya leta cyitwa institute of public accountants gishinzwe kugenzura icungamutungo kirasaba leta kwemeza ko ruswa yabaye ikiza mu gihugu iki kigo gisanga ariko urugamba rwo kurwanya ruswa muri kenya atari urwa leta yonyine gusa ahubwo n'abaturage bakwiye kubishyiramo imbaraga nyinshi no kubaza abo batore abo abo bitorera kubayobora uko bacunga umutungo wa rubanda muri nigeria abagore babiri b'abiyahuzi baraye biturikije n'ibisasu bari bambariyeho bahitana abantu makumyabiri na babiri abandi bantu cumi n'umunani barakomeretse iri bara ryabereye mu musigiti mu isengesho rya mbere mu gitondo mu nkengero z'umujyi wa mayiduguri mu majyaruguru y'igihugu muri cote d'ivoire umurambo w'umuntu wa cumi n'icyenda waguye mu gitero cy'iterabwoba cya grand bassam cyo ku cyumweru waraye ugaruwe ku musenyi n'amazi y'inyanja bakeka rero ko yari yiciwe ku musenyi noneho amazi aza kumutwara ubu rero yamugaruye guverinoma yaraye ikoreye inama yayo idasanzwe igambasama iyo nama irangiye umuvugizi wa guverinoma bruno kone yatangaje ko abishwe uko ari cumi n'icyenda bakomoka mu bihugu bitandatu bitandukanye cote d'ivoire niyo yapfushije benshi cumi n'umwe ubufaransa bane ubudage umwe nigeria umwe macedoine umwe na libani umwe yavuze ko biteze kandi ko bashobora kubona indi mirambo y'abantu bashobora kuba bariciwe ku musenyi ku nyanja noneho rero imirambo ikajya mu mazi al qaida mu karere ka magreb acmi niyo yatangaje ko yagabye iki gitero cya grand bassam ku cyumweru ingabo za cote d'ivoire zishe abakigabye bose uko ari batatu abasirikare batatu ba Cote d'Ivoire nabo barabarirwa mu bene gihugu baguye mu gitero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaraye atangaje umucamanza yifuza ko azajya mu rukiko rw'ikirenga ni Juge Merrick Garland uyobora urukiko rw'ubujurire rwa Washington umurwa mukuru wa Amerika ariko rero agomba gusimbura agomba kubanza kwemezwa na sena mbere y'uko asimbura umucamanza antonin scalia witabye imana mu kwezi gushize nyamara rero abasenateri bakomoka mu ishyaka ry'abarepubulikani ritavuga rumwe na perezida obama biganje mu nteko bavuga ko batazigera banumva juge garland kuri bo perezida obama uzava ku butegetsi mu kwezi kwa, kwa mbere gutaha yagombye kureka uzamusimbura akaba ari we uzashyiraho undi mucamanza mu ntebe ya juge scalia perezida obama kandi yarayasinye iteka rishyiraho ibindi bihano kuri koreya ya ruguru ibihano bishya kubera ko mu kwezi gushize koreya ya ruguru yakoze igerageza ry'ibitwaro bishya bya kirimbuzi na misile zirasa kure hagati aho leta zunze ubumwe za amerika irasaba koreya ya ruguru kuba kubabarira umunyeshuri wa kaminuza w'umunyamerika koreya ya ruguru yarayikatiye imyaka cumi n'itanu y'igifungo n'imirimo y'uburetwa uyu munyeshuri witwa oto wamu mumbabarire oto wambiya afite imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere gushize muri koreya ya ruguru aregwa ibyaha byo guhungabanya leta televiziyo ya leta yamwerekanye yemera ko yibye ibendera rya koreya ya ruguru ahantu abanyamahanga batemerewe kugera mu Bubirigi abapolisi baraye barasanye n'abayoboke b'umutwe wa leta ya kisilamu i buruseli umwe mu baterabwoba yarishwe polisi ivuga ko ari umugabo witwa mohamed belkaid w'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko ukomoka muri algeria abandi bagenzi be babiri batawe muri yombi naho abapolisi bane barakomeretse byoroshye abakuru b'ibihugu by'uburayi byunze ubumwe na turikiya baraterana uyu munsi n'ejo i buruseli mu bubirigi kugira ngo buzuze amasezerano ku kibazo cy'impunzi zikomoka mu burasirazuba bwo hagati abanyaburayi bashaka gusubiza iwabo impunzi ibihumbi n'ibihumbi babanyujije muri turikiya ariko turikiya yo ntabwo ibyemera hanyuma turikiya yo igasaba yuko nyine badagomba kwihitiramo impunzi bishakiye kandi ko gusubiza impunzi iwabo bigomba kureba impunzi zizaza nyuma y'amasezerano turikiya icumbikiye impunzi miliyoni ebyiri n'igice naho abanyaburayi bavuga ko bafite impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu ni ubwa mbere bibaye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose turasubira mu ncamake
urakoze tomase ku makuru uheje kudushikiriza leta y'u Burundi ivuga ko amafaranga ubumwe bwa buraya butekanya gufashisha abanyagihugu aterezwa guca ku makonti y'ibanki nkuru y'igihugu kugira ntagwe mu minwe y'inkozi z'ikibi abatavuga rumwe na leta bo basaba leta kwemera ikagondozwa ikaganira n'abatavuga rumwe nayo kuko ku bwabo inyandamuvano ingwane zose ari kiringo ca gatatu ca perezida Pierre Nkurunziza ubumwe bwa buraya burahumuriza ko buzocisha amafaranga mu mashyirahamwe azwi nka croix rouge hamwe n'ayandi ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri ivuga ko ubumwe bwa buraya bwirengagije intambwe ishimishije mu biganiro bihuza abarundi n'ingingo zimaze iminsi zifatwa mu bijanye n'agateka ka zina muntu leta itanga akarorero ku ngingo ya perezida nkuru nziza yo kugurira ikigongwe abanyororo bashika ibihumbi bibiri ihagarikwa ry'imitahe ku bantu bamwe bamwe n'iyugururwa ry'amaradiyo ya mwamwe hamwe n'ikigongwe cagiriwe bamwe mu bafatiwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu gatatu cha perezida nkuru nziza leta yise imigumuko Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta anavuga ibindi leta y'u Burundi negura leta y'u Burundi ritegera icatumye ishira hamwe ry'ibihugu vya buraya ryafashe ingingo nk'iyo mu kwirengagiza intambwe iboneka imaze gushikwa ku bijanye no kugarukana umutekano hari imirwi y'iterabwoba kataco tari yaragerageje mu kwica bene gihugu ataco bazira be n'abajeje umutekano ikibabaje rero nuko iyo ngingo izohava ifatwa n'iyo mirwi y'iterabwoba nk'uko umenga n'agashimwe ivyo bihugu vya buraya biyihaye ku bwicanyi yari imaze iminsi ikora ikazohava rero isubira kuvyura umutwe mu migambi yayo yo gukora ibara iyi ngingo y'ubumwe bwa buraya abatavuga rumwe na leta bemeza ko izogira ingaruka mbi ku banyagihugu ariko ku bwabo ngo nta wundi muti uhari wo kugondoza ubutegetsi kugira ngo bwemere ibiganiro hagati yabwo n'ababugwanya Tasien Sibomana umuvugizi w'umugambwe iprono utemewe n'ubutegetsi ikintu cyose cyoza kigirira naba barundi n'uburundi ntitugishigikira ariko rero ingingo yarayifashwe twari tuyiteze ntitubyishimira kubera iprona ntigomba ko abarundi babaho nabi mugabo ko bafasha leta itemewe n'amategeko iriko irahonyanga agateka ka zina muntu yahonyanze intumbero ya demokarasi mu Burundi mu kugira amatora yahonyanze amasezerano uh, y'Arusha na nibwiriza nshingiro desende deputy ikaja mu matora yonyene hanyuma igihugu gashaka itwagwa nabi nkuko mubibona haba mu by'ubutunzi mu bibano n'ibindi navyo ntitubishigikira ico gituma rero kugira abagondoze leta iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo uh, dusubire mu nzira ya demokarasi dukure akabi kabishe kwica abarundi kubasinzikariza ubuzima ako batagize bwabo yarananiranye kugira rero itindi igondozwe nta kundi nta kundi bitegeza kugenda twabajije Dasensi Bomana ko abarundi batazohava batishavu ku batavuga rumwe na leta basavye ko ibihano vyofatwa yatwishuye bikurikira umuganga ntafata ingwara atabanje kumenya icyayiteye ngo atanga umuti ahava atanga umuti utariwo umurundi rero canke umunyamahanga yoyoberwa ko ibi byose turimo vyavuye ku kingo ca gatatu ca Petero Nkuru nziza aho nyanza amasezerano yarusha kurusha n'ibwirizwa nshingiro kandi ibyo abarundi n'amakungu basemereye imbere y'uko n'amatora atangura kwitegurirwa uwo muntu ntazoba ariko aragira ariko ariga ikibazo neza agihereye mu mizi yacu njye rero ntituri kumwe nabo bibaza ko abo bariko barasemerera bavuga bati abantu bariko baricwa kubera ikiringo ca gatatu ca petero nkuru nziza ngo nibo bo bari babi uwo ni uwo bariko arafata ikibazo ko kitari uko biri kose leta ivuga kwishimira bimwe bimwe mu bihugu vya buraya bitashigikiye ingingo yafashwe ku munsi wa mbere ishirahamwe rya buraya ryavuze ko imfashanyo zigenewe abanyagihugu zizogumizwaho ariko zigacishwa mu mashirahamwe yigenga leta irafise ivyo itegekanya kugira ngo abanyagihugu bashikirwe koko n'izo mfashanyo leta y'u Burundi irashima yuko ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya ryafashe ingingo yuko rizobandanya ritanya imfashanyo igenewe imigambi iteza imbere abenegihugu mu ntumbero yuko ibijanye n'iyo migambi vyose vyokogwa ku mugaragaro izo mfashanyo iryo shirahamwe rizotanga ntizihave zikoreshwa ico zitagenewe canke ngo zigwe mu minwe y'abataribo amafaranga yo kwirangura iyo migambi yose azobwirizwa gucishwa mu makonte yo muri banki nkuru y'igihugu ishirahamwe rya buraya rirahumuriza ko ataco rizokora rwihishwa patrick spirle aserukira ubumwe bwa buraya mu burundi si on passe pas par le gouvernement il est évident qu'on doit passer par d'autres types d'organisations qui concernent euh, la société civile tudaciye muri leta birumvikana ko dutegerezwa guca ku yandi mashirahamwe cyane cyane ayigenga ashobora kuba amashirahamwe nka croix rouge canke ayandi mashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi nta kindi tuzokora tuzorondera amashirahamwe yizewe kandi yemewe ikindi naco tuzobibwira leta irabe abo tuzokorana leta y'u Burundi isaba umwe bwa buraya kubahiza ibitigiri bitekanijwe n'amasezerano ya Arusha mu gutanga akazi ku bazokora mu bijanye no gutanga izo mfashanyo ku munsi wa mbere ishirahamwe ry'umwe bwa buraya ryafashe ingingo yo guhagarika amafaranga bwahora buha leta y'u Burundi buvuga ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze habaye ibikorwa vyo guhohotera kiremwa muntu igabanuka ry'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ubwicanyi no gusubiza inyuma demokarasi utwigoro twose leta yagize ibihugu vya buraya vyemeza ko tudashimishije na gato eloge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika ibiro bijeje gukwiragiza amazi isuku n'isukura wasaka rivuga ko umugambi wa leta y'u rwanda wo gushikiriza amazi meza kandi ahagije ijana ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uzorangurwa ivyo biro bivuga ko muri iki gihe abanyarwanda babona amazi ku rugero rw'ibice mirongo umunani na bitanu kw'ijana ariko hari ibice bitari bike bikigaragaza ko turetse kutaronka amazi meza abanyarwanda badafise n'amabi eric bagira ubusa yibanze ku ntara yo mu buseruko bw'umurwa mukuru w'u rwanda kigali tumutege amatwi nk'uko bigaragara kuri gahunda ya guverinoma y'u rwanda ku byiteganya gukorera abaturage mu bikorwa remezo n'uko bibiri na cumi na karindwi abanyarwanda bazaba babona amazi meza kandi menshi ku gipimo cy'ijana ku ijana ni intumbero iriho kuva mu bihumbi bibiri na cumi umwaka w'intangiriro ya manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu paul kagame minisitiri w'intebe anastase murekezi yayigarutseho mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo yahabwaga uwo mwanya bwana james isano umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura wasake yongeye gushimangira ko iyi ntego y'u rwanda izashoboka ntabwo dusubira inyuma turakomeza icyizere cyo kirahari kandi tuzabigeraho ariko ntabwo twabigeraho bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri iyo tugenda hirya no hino mu byaro cyane hari abantu bafashe amazi nk'umugani amazi meza none mwe muravuga muti bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani uyu munsi arabibona nk'umugani ariko hari gahunda hari gahunda ihari n'intego zirahari reka nkoreshe batanayigeze abatarayigeze uragira ngo bose bazababona umunsi umwe harabura igihe gito ngo ibiri mu ntego bishyirwe mu bikorwa ariko henshi haracyagaragara inyota ku mpuzandengo y'ijana ku ijana ku mazi meza kandi ahagije ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura kiravuga ko mubyara amazi ari kuri mirongo inani na gatatu n'ibice birindwi ku ijana mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu nibwo twasuraga ibice bitandukanye tuvuga kuri iyi ngingo aho twasuye birasa ntaho nta cyahindutse mu karere ka nyagatare mu burasirazuba baracyasangira amazi n'inyamaswa kandi nta cyizere cyo kubona arenze ayo bakoresha mu murenge wa musheri ho mu karere ka nyagatare ndahabona ibyobo bitandukanye birimo amazi ndabona ni amazi ubona ko ntabwo nayahibara kuko ngiye kuyahibara naba mbeshye kuko ndabona ni amabara atandukanye ngo ufite imyaka ingahe mirongo icyenda nyagatare wagezeyo ryari
nkunguka
ni ukuvuga ngo umaze imyaka makumyabiri n'ibiri nyagatare mirongo itatu amazi nk'aya byamenyereye ndayanywa n'inka zanjye zirayanywa niyo adutunze gusangira amazi n'inka bivuze icyo gusangira nyine nibwo buzima se nibwo buzima nyine nta nubwo mwifuza ko bwahinduka ngaho ukireka n'ubuze ukabuhindura ufite amatwara yo kubuhindura nubwo mbona bitoroshye ariko reka mpfe kumanukayo bite wageze hano ndi kubona urimo uravoma aya mazi aya mazi muyakoresha iki turakoresha kunywa no gutekesha byose n'imirimo byose n'aya imana yaduhaye twari twarayabuze impuzandengo y'amazi meza kandi ahagije mu mijyi ku bwa wasake ni mirongo cyenda ku ijana ibigaragara mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ubwabyo bitera kwibaza byinshi aho twasuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ntitwagiye kure yaho kubera uburyo amazi yabaye ingume kanombe mu karere ka kicukiro hari ababihinduye ubucuruzi nabo babanje gukora ingendo zitari nto tujya kuvoma tugira ngo tubone uko tuyagurisha injerekani ni angahe magana abiri ndi kubona amajerekani atanu buriya ni igihumbi buriya ni igihumbi ku munsi ushobora gucuruza amafaranga angahe ku munsi iyo byagenze neza nshobora gukora nk'ibihumbi bitatu bine bamwe bavoma aho bita za nyirakanamba ni mu binamba nyine wavukiye inaha muri kicukiro aya mazi muyakoresha iki turayatekesha tukanayakoresha ibintu byose n'ubu umaze kuyanywa
si robine ahubwo ni amazi atemba ubona ko ava ruguru aranyura mu byatsi hafi rero hari akantu k'agahombo k'umweru abaturage bishyiriyeho aha ni mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro
isoko y'uyu mugezi utemba nka ruhurura ntihita iboneka twakomereje ku bindi bice byawo naho abaturage baronkera amazi akagari ka samuduha akagari ka busanza mu murenge wa kanombe ndabona hakikijwe n'amazu meza mwo hasi harimo amazi ushobora gukeka ko yaba ava mu bipangu by'abantu ariko iyo ageze mu gishanga abaturage barayahuriraho ni aya ngaya si amazi ni aya ngaya tuvoma rwose ntabwo mwigeze amazi meza mu mujyi wa kigali amazi meza dufite hano usanza yose ni amazi meza ahari kumva umuntu ngo ava i kigali atunzwe n'ibi bintu bishoboka gutya koko ngo yaba yarwaye inzoka ngo yazikuyehe ku kigali ko haba ubuzima bwiza ubusaya n'amazi intumbero ya leta y'u rwanda kugeza amazi meza kandi ahagije ijana ku ijana ku baturage hari abasanga bakurikije ibigaragarira amaso bishobora kuzagorana ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda rivuga ko ryatanze ibyifuzo kuba bishinzwe ngo hagire igikorwa ntibyubahirizwa bityo ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kuzavuga bayi bayi amazi mabi ku baturarwanda bose byasaba ingufu zidasanzwe bwana frank habineza ni umuyobozi w'iryo shyaka uretse no kuvuga ngo bayi bayi amazi mabi n'ayo mabi ntabwo akiboneka ni ikibazo ni ibanga kandi ngo imishinga ya leta irahari amayo madamu arubakwa buri gihe urumva za rukarara za nde za nyabugogo wani nyabugogo tu turategereje amaso yageze mu kirere si abanyapolitiki babibonera muri iyo ndorerwamo gusa ijana ku ijana sinabihamye kubera bibiri na cumi na karindwi urabye ndahubwiye huma amazi imyaka itatu icyo kibazo twaba twakivuze mu nama amazi turayakenye amazi aradutera indwara kubera aba ari mabi kubera tuba tuyivomeye ku buryo amazi tuyagura injeka ni magana atanu urumva bibiri cumi na karindwi sinzi ntabwo ntabyo mbona kabisa ubibona n'imyiteguro ibihari akigoro baba bahaye urakabona kamuka ati kumbura ibikorwa biba birakoreka abizoshika aho hantu yahageze ariko nta kintu turabona bahe barakora imibare y'ikigo cy'igihugu cyibarurisha imibare iheruka igaragaza ko mu Rwanda hose amazi yari kuri mirongo inani na gatanu ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu avuye kuri mirongo inani na gatatu ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuri ubu harabarurwa by'ubura imiyoboro y'amazi igera kuri magana ane yapfuye itagikora n'imiyoboro wasake ivuga ko igiye gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa bakayitunganya kandi igacungwa neza reka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ku munsi wa mungu gerekezo rya mirongo ibiri niho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri repubulika ya kongo amatora asa n'atizewe n'impande zose mu gihe perezida w'icyo gihugu denis asungweso ariko arakora ibishobotse byose kugira ngo aramutswe icyo gihugu ubugira gatatu ni inkuru ya mugenzi wacu diane ninahazwe ukwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu birakomeje muri repubulika ya kongo n'aho abahurikiye mu runani rugizwe n'abatavuga rumwe na leta idese frocad bagiriza abategetsi ba kongo kuwurabuza abo batavuga rumwe umuvugizi w'urwo runani guiroma kimfusya atanga akarorero k'aho igipolisi giheruka gutera ibyuka byokera abari bitabira inama y'umwe muri abo batavuga rumwe na leta congera kibuza uyundi mukandida gukoresha inama abakandida icenda nibo bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri abo icenda harimo perezida denis asungeso amaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi akaba avuga ko yiteze kuzosubira gutsinda amatora ku nshuro ya mbere perezida denis asungeso yaratunganije mu kwezi kw'icumi amatora ya ego canke oya agamije guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo ingingo ivuga ko atamukuru w'igihugu ca kongo arekuriwe kurenza ibiringo bibiri ifutwe hongewe ko nyabuna ivuga ko atawurekuriwe kwitoza nk'umukuru w'igihugu adakwije imyaka mirongo irindwi y'amavuko iryo hinduka ry'ibwirizwa nshingiro ryatowe ku majwi mirongo icenda n'abiri ku ijana ariko abatavuga rumwe na leta bamiriye kure ibyavuye muri ayo matora mu ndwi iheze urunani ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta rukaba rwatangaje ko rwashizeho umugwi uzofasha mu guharura ibyavuye mu matora kuko ngo umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu uhengamiye ku ruhande rwa denis asungeso umuvugizi w'urunani ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta kimfunsia ahayagiriza umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu kubutigenga no gukoresha ka mwana wa mama uwo mushinga ntahe abandanya avuga ko uwo mugwi uheruka gushigwaho n'urunani idese frocade rutavuga rumwe na leta uzotuma bamenya ibitigira nyavyo y'ivyavuye mu matora ari nkamwe naho ngo iyo migwi ibiri itohuriza kuri ivyo bitigiri urwo runani rukemeza ko rwiteguriye kuvyiyamiriza leta ya kongo ikabimenyesha ko uyo mugwi wo gukurikirana ivyavuye mu matora washizeho n'abatavuga rumwe na leta utemewe n'amategeko umuryango w'ubumwe bwa buraya ku ruhande rwawo umenyesha ko atabarorerezi uzorungika gukurikirana amatora y'uno wa mungu kuko ivyankenegwa kugira ngo habe amatora yizewe na bose bidakwiye umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu c'ubufaransa wari warasavye mbere ko amatora yokwigizwa inyuma co kimwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu gihugu ca kongo ishirahamwe ridaharanira inyungu za politike ryitwa ocdh mu mfunyafunyo ry'igifaransa ryari na ryone ryasabye ko amatora ategekanijwe kuri uno wa mungu yegezwa inyuma umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe trezon zira aha yemeza ko icuka kihari cerekana ko muri kongo himirije akajagari n'imishamirano akabona ko vyiza ayo matora yokwigizwa inyuma kugira ngo impande zose zibanze ziganire amatora y'umukuru w'igihugu muri kongo mu ntango yari yategekanije kuba mu kwezi kw'indwi ariko leta ihari iciyegeza imbere yihutira gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha ryatowe mu mwaka uhera diane nahazwe ijwi rya amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundira mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi
inshuti z'ijwi ry'amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima ibibazo tuvugaho muri iki kiganiro si ibibazo kameruni yihariye muze gusuzuma niba namwe iwanyu aho muri muhura n'ibibazo bimeze nk'ibyo tugiye kubabwiraho biboneka mu rwego rw'ubuvuzi rwa kameruni muri iyi minsi urupfu rw'umugore wapfanye n'impanga yari atwite rwakuruye impaka zikomeye hibazwa byinshi ku rwego rw'ubuvuzi mu gihugu kameruni yahakanye yivuye inyuma ibivugwa ko urupfu rw'uwo mugore n'abana yari atwite rwaturutse ku kutitabwaho mu bitaro bya leta bivugwa ko abakozi banze kumwitaho kubera ko atari yarishyuye amafaranga yo kwisuzumisha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika moki edwin kinzeka uri iyawunde yaduteguriye iyi nkuru tugiye kubagezaho avuga ko ibyo byago byateje imyigaragambyo y'amashyaka ya politiki imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'urubyiruko rwari rufite uburakari bwinshi iyo myigaragambyo yahuje abantu amagana bateraniye ku mihanda y'umurwa mukuru w'ubucuruzi duwara mu cyo bavuze ko ari imyigaragambyo irimo umutuzo yamagana uburangare bukabije mu bitaro bya kameruni imbarutso y'iyo myigaragambyo ni urupfu rwa monique kumate wari ufite imyaka mirongo itatu n'umwe yari atwite abana babiri bivugwa ko bapfiriye mu bitaro la kentini aho nta mukozi wo mu buvuzi wabitayeho umuvandimwe we yakoresheje urwembe amukata ku nda agerageza gukuramo abo bana ngo akize ubuzima bwabo minisitiri w'ubuzima wa kameruni andre mamafuda avuga ko monique n'abana yari atwite bari bamaze gupfa mbere yo kugera mu bitaro agira ati ikibazo kirakomeye cyane giteye ubwoba kandi kameruni irababaye cyane atari ko navuga ko atari ikibazo cyo kutitabwaho mu bitaro by'intara cyangwa la kentene eduwara uwo mugore n'abana be bapfuye hashize amezi make umudogiteri wari utwite nawe apfuye hamwe n'uruhinja rwe kubera ko bagenzi be banze kumwitaho bavuga ko atishyuye amafaranga y'ibitaro byongeye kubyutsa impaka ku ireme rya serivisi zitangwa mu rwego rw'ubuvuzi mu bitaro bya kameruni sabo gusa kandi umwarimu ngaha mary avuga ko umwana we w'umuhungu yavutse kwa muganga bifashishije igikoresho bita forceps bakurura umwana nuko avuka yangiritse umutwe umuganga wabikoze ngo nta gihano yigeze ahabwa porofeseri tetanye ikowe ni visi perezida w'akanama k'ibitaro ka kameruni avuga ko kuva mu myaka ibiri ishize bagumye gusaba guverinoma gufunga ibitaro igihumbi hamwe n'ibigo bihugurirwamo abakozi bo mu buvuzi bavuga ko bikora mu buryo bunyuranije n'amategeko bidafite abakozi bahagije nta bikoresho ibi bigo ngo bikaba bituma ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni bushobora kuhagirira ibibazo avuga ko minisiteri y'ubuvuzi yagombye gukoresha ingufu ihabwa n'amategeko ya kameruni igahana abakozi bo mu buvuzi bishakira indonke aho kuvura abarwayi by'umwihariko muri iki gihe aho ubuzima bw'abanyakameruni bwugarijwe avuga ko kameruni idashobora gukomeza kuvuga ko ari repubulika ikomeye mu gihe abaturage bayo barekewe mu nzara z'abatekamutwe bakorera mu karere umuntu atahamya ko ari ibikorwa by'ubuvuzi muganga nike ngwanyamo uhugura abaganga abaforomo n'abaforomokazi avuga ko ikibazo kinaturuka mu buke bw'abaganga bari mu gihugu avuga ko abaganga babyigiye bishakira umushahara utubutse mu bihugu byo mu burayi kubera ko abaganga bagitangira bahabwa umushahara w'amadolari magana abiri mirongo itanu ku kwezi agira ati We need 8,000 medical doctors as of now to meet our needs. Many of our children are going to countries like Benin, Mali and Dukeneye abaganga ibihumbi umunani uhereye ubu. Abenshi mu bana bacu bajya mu bihugu nka Benin, Mali n'ahandi henshi ku isi kandi biga mu buryo butari bwiza muri bimwe muri ibyo bihugu. Iyo bagarutse bafite impamyabumenyi bavuga ko ari abadogiteri mu by'ubuvuzi biragorana cyane kumenya uko ubakoresha kubera ko ntubuzi ubumenyi bafite uko bungana ishami rya oni ryita ku buzima oms rigereranya ko kameruni ifite makumyabiri na gatanu ku ijana gusa by'abaganga ikeneye ni ukuvuga umuganga umwe ku baturage ibihumbi mirongo ine mu gihugu gituwe na miliyoni makumyabiri n'ebyiri turabatumiye rero namwe muzatubwire uko ubuvuzi bwifashe iwanyu niba hari isano ibibazo biri muri kameruni bifitanye n'ibyo mwabonye iwanyu cyangwa se akarusho ubuvuzi bw'iwanyu bufite k'ubwo bwo muri kameruni ngaho rero mukomere kandi mugire ubuzima buzira umuze mwari kumwe na eugenia mukankusi
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije thomas
urakoze frederi muri kenya ikigo cya leta cyitwa institute of public accountants gishinzwe kugenzura icungamutungo kirasaba leta kwemeza ko ruswa yabaye ikiza mu gihugu ko rero ruswa igomba kurwanywa n'imbaraga zose muri nigeria abagore babiri b'abiyahuzi baraye biturikije n'ibisasu bari bambariyeho mu musigiti mu nkengero z'umujyi wa mayiduguri mu majyaruguru y'igihugu abantu makumyabiri na babiri barapfuye abandi cumi n'umunani barakomeretse muri cote d'ivoire leta iratangaza ko igitero cy'iterabwoba cyo ku cyumweru Grand Bassam cyahitanye abantu cumi n'icyenda bakomoka mu bihugu bitandatu bitandukanye cote d'ivoire ubufaransa ubudage nigeria macedoine na libani al qaida mu karere ka magreb acmi niyo yatangaje ko yagabye icyo gitero cya grand bassam perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yaraye atangaje umucamanza yifuza ko azajya mu rukiko rw'ikirenga ni juge merrick garland uyobora urukiko rw'ubujurire rwa washington umurwa mukuru wa amerika agomba rero gusimbura juji antonine scalia witabye imana mu kwezi gushize juge mary garland agomba ariko kubanza kwemezwa na sena kandi ntibyoroshye kubera ko sena yiganjemo abatavuga rumwe na perezida obama perezida obama kandi yarayasinye iteka rishyiraho ibindi bihano kuri korea ya ruguru ibihano bishya kubera ko mu kwezi gushize korea ya ruguru yakoze igerageza ry'ibitwaro bishya bya kirimbuzi na misile zirasa kure cyane ndabashimiye mugire umunsi mwiza
inshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri akanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na mugenzi wacu innocent yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na thomas kamirindi mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.